Iri ni ijwi ry'Amerika. ijwi ry'amerika ribandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi muri kumwe na fide nyongabo ndabahaye ikaze mu biganiro byacu byo kuri iyi saha bamwe mu basezerewe mu gisirikare cy'u rwanda n'abahoze muri fdr barishimira umubano no gukorana hagati yabo n'abandi banyarwanda batabaye abasirikare
muri rusange ni koperative imaze kuba ubukombe ifite uburambe bw'imyaka cumi n'ebyiri igizwe n'abanyamuryango barimo abahoze mu ngabo zitandukanye harimo n'abaturage basanzwe uwo ni fidele wibabara ayoboye koperative abajana n'igihe ifasha bamwe mu basezerewe mu gisirikare cy'u rwanda n'abahoze muri fdr radiyo ijwi ry'amerika i washington dc amakuru rero inkuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu rwanda bamwe mu basezerewe mu gisirikare cy'igihugu n'abahoze muri fdr barishimira umubano no gukorana hagati yabo n'abandi banyarwanda abatabaye abasirikare bishyize muri koperative abajana n'igihe yo mu karere ka musanze yabafashije kwiteza imbere mu buryo bishimira mukurikire ikiganiro bagiranye na mugenzi wacu claude ganza munyamagana koperative abajyana n'igihe ikurura ubuhinzi mu kagari ka cyugu mu murenge wa muko mu karere ka musanze ni koperative igizwe n'abanyamuryango ijana na cumi na batatu nk'uko perezida wayo bwana wibabara fidele abivuga igizwe n'abanyamuryango barimo abahoze mu ngabo zitandukanye harimo n'abaturage basanzwe hari ingabo zaturutse muri egisifare hari abasezerewe muri rdf ndetse n'abagiye baturuka muri fdr mu bice bya kongo muri rusange ni koperative imaze kuba ubukombe ifite uburambe bw'imyaka cumi n'ebyiri muri iyo myaka cumi n'ibiri ubwo umunyamuryango yavuye he ageze hehe ubu urebye nk'uko wabonye kuri siroga yacu twavuye kure tugeze kure kandi turashaka kugera kure koperative twatangiriye ku bihumbi icumi ku munyamuryango dutangira turi abanyamuryango bakeya tugeze kuri makumyabiri n'umunani ariko twateye imbere mu banyamuryango aho tugeze ku ijana na cumi na batatu ndetse tubasha no gutera imbere ku mugabane aho umugabane uyu munsi ugeze ku bihumbi magana ane ubwo urumva kuva ku bihumbi icumi ukagera ku mugabane w'ibihumbi magana ane ni ibintu bishimishije mu buhinzi bwana wibaba ryoburiye koperative yahoze muri fdr reka akomeze tugereranyiriza ubuzima yabagamo mu mashyamba ya kongo n'ubw'uyu munsi na bagenzi be barakurikira ubuzima bw'uyu munsi mbona ari ubuzima bw'indashyikirwa ari ubuzima bwiza kuko uyu munsi mpora nteganyiriza ejo hazaza naho nko mu mashyamba ya kongo aho narindi umusirikari za masisi za rucuro za karihe twahoraga turi mu miguruko tugenda gusa nta guteganyirije ejo hazaza icyo nabaga ntegereje ni ukuvuga ntitujye kurasana kuko buriya iyo ugiye ku rugamba ntabwo uba uteganya gutaha ni ibintu bibiri ni bitatu ahubwo uteganya gutaha uri muzima gupfa no gukomereka ubwo ibyo byose uko ari bitatu wagira amahirwe ukabona utashye uri muzima wagira umwaka ugataha wakomeretse cyangwa se wagira ibyago ugasigaye ubuzima ubwo rero nta hantu ubuzima bwa hano mu rwanda buhuriye n'ubwo hanze cyane cyane ko komisiyo ya demobilisation yagiye idufasha ikatwinjiza mu buzima busanzwe nyuma yaho kubera koperative nza kubona amahugurwa yo guhinga kijyambere ubundi mu bahinzi bashobora kwibonera umusaruro uhagije ushobora kuntunga kuko hari byinshi twagiye duhindura nko muri iyi rejiyo bavugaga ko nta muntu w'umuhinzi wigeze agura n'igare ariko ubona moto wayigura n'ikirenze moto wakigura mu buhinzi bitewe n'uburyo abantu bamaze kutubona nabo bahise bakunda umurimo w'ubuhinzi ubu guhinga mbere bavugaga ko wabuze icyakora ari umuhinzi umuhinzi cyangwa bavuga ngo wirukanwe ku kazi ngo yasubiye ku isuka ariko ubu sinzi niba isuka umuntu yayivuga nabi ndi kumva ntabwo kujya guhinga ari ka kazi ukora ari uko wabuze ibindi wabuze icyerekezo ahubwo ubu ni umwuga nk'indi nk'uko ubwo rero iyo ugereranyije ubuzima bwo dufite hano mu gihugu nubwo nari ndimo nkiba muri fdr wasanga ntaho bihuriye cyane ko wabonaga nta guca niyo wagira umwenda ntiwabona igihe cyo kuwambara usanga ntaho buhuriye ubwo buzima bw'uwo kubugereranya byo ntawabona uko ugereranya uko ntawafata igihumbi ngo ukigereranye na miliyoni ngo bishoboke ubwo bo n'abari ubwo usanga barasigaye inyuma iyo bageze ino usanga bibaza bati nibo cyangwa ntari babandi twabanye kuko araza agasanga wariteje imbere mwatubwira amazina yanyu nitwa nsengiyumva teonesite uri umunyamuryango w'iyi koperative abajyana n'igihe ndi umunyamuryango wayo mazemo imyaka igera muri ine hari inyungu umaze kuyibonamo kuva aho uyigereyemo maze kubonamo inyungu nyinshi inyungu za mbere ni uburyo nigiyemo ubuhinzi inyungu za kabiri ni amafaranga nagiye nkura mw'ubwo bumenyi nakuye muri koperative mu buhinzi nyine nagiye nkora mfashe muri rusange mbaze nk'ibyo maze gukora gukuramo ndumva amaze kugeza mu masambu ya miliyoni nk'eshatu wabonye ukesha kuba muri koperative wanabaye n'umusirikare wakoze ikihe gisirikare nakoze igisirikare cya rdf wasezerewe ryari cyangwa se wakivuyemo ryari nakivuyemo muri bibiri n'umunani kuva bibiri n'umunani uri muri koperative wahuriyemo n'abandi bakoze ibindi bisirikare haba muri fdrr cyangwa se n'abandi mwabanye gute mubanye gute kugeza uyu munsi kugeza uyu munsi nta kibazo dufitanye tubana neza ari abaturage tubanamo ari n'abavuye mu mitwe yo hanze n'ubwo aribo twari duhanganye nabo nta kibazo tugirana nta kibazo tubanye neza ntabwo higeze hazaho akantu kugira uko rwikekwe cyangwa se ko kurebana nabi ntako ntako kuko umuntu wese uvuye mu gisirikare anyura mu mahugurwa ndumva rero nta kibazo nta kibazo twigeze tugirana kuko buri wese yarahuguwe nta kantu ko gutebya mujya mugira se ngo mwibutsanye nk'igihe mwari muhanganye gucyurana nta birimo ariko nk'abantu bahuriraga ku rugamba iyo mwicaye ahantu nyine muraganira mukibutsanya uko byari bihagaze ariko nta gucyurana nyine ari ibiganiro namwe mwatwibwira nitwa nzikuriza Emmanuel ndi umunyamuryango w'ikoperative kuva ryari mazemo nk'imyaka igera muri itatu weho hari inyungu umaze kuyikuramo maze kuyikuramo inyungu ine iyihe tubwira ngewe maze gukuramo inzu y'amabati nabaga mu mategura mbo maze kugura n'uturima tubiri nizera ko inteza imbere rwose nta kibazo nawe wakoze igisirikare wakoze ikihe gisirikare wowe nakoze igisirikare cyo kwa habyarimana nkora n'igisirikare cya fpr inkotanyi rdf aho nsezerewe maze imyaka icumi mvuye mu gisirikare ubuzima umaze kuva mu gisirikare tubwira uko byagenze ubuzima bwa gisivire nta kibazo ngemeze neza guhinga ndahinga ubumbanye n'abaturage neza nkuriye inkeragutabara ku rwego rw'akagari tugereranyiriza noneho ubuzima bw'igisirikare wakoze ibisirikare ngo bibiri bya leta ubuzima bwa gisirikare bwari bumeze gute ubuzima bwa gisirikare cya leta ya mbere nakoze bwari bwiza ni uko bwaje gukora amahano bakora jenoside bageze aho rdf irabarasa barahunga ariko kugeza ubu y'ubu ngubu uri kugenda neza nta kibazo nta shida rwose ni iki cyakugoye cyane mu buzima bwa gisivire ukimara kuva mu gisirikare urabona ko najyaga mpembwa ngeze mu giturage binsaba kugira ngo nkoreshe ingufu kugira ngo nongere nsubize gahunda ya gisirikare nk'uko nahembwaga muri gahunda ya gisirikare binsaba ingufu nyinshi gukoresha ingufu nyinshi kugira ngo mbone nk'agaha amafaranga najyaga mbona mu gisirikare ariko ubu nta kibazo ubu umeze neza nta shida mu mibanire yawe n'abandi haba muri koperative ndetse no hanze ubona bimeze bite mu mibanire yanjye n'abaturage nta kibazo muri koperative tubanye neza nta ribi iyo havutse ikibazo tugikemurana hamwe ndizera ko nta kibazo rwose muri koperative
nitwa ndayambaje jean pierre uba ndi umwanditsi w'iyi koperative abajyana n'igihe waba waratangiranye nayo ndi umwe mu bantu batanu bagize igitekerezo cy'iyi koperative natangiranye nayo muri rusange iyi koperative imaze kumfasha byinshi cyane cyane duhereye ku bitekerezo twahurije hamwe kuko ngewe ndi umuturage usanzwe ntabwo nigeze nigira igisirikare ariko twahuriye hamwe n'abari bavuye mu gisirikare duhuza ibitekerezo dushakisha uburyo twakwivana mu bukene twatangiye kuba nk'uko bikubwiye duhinga turahinga dufata gahunda yo gushakisha uburyo twakwinaza ibinyomoro ibinyomoro ndetse twigisha abaturage guhinga n'inyanya bigaragara ko hano hatangiye kugenda hahinduka ubu ngubu muri aka gace urebye abahinzi b'ibinyomoro abahinzi b'inyanya bari mu bantu bateye imbere ngira ngo unarebye no hanze urabona amazu agiye atandukanye mu rwego rw'imiturire abantu baje gutura ku midugudu nanjye rero muri abo ngabo nkaba ndimo nabashije nari ntuye muri iyi misozi mbasha kuyivamo ubu nanjye nkaba ntuye hano muri uyu mudugudu ndetse mu byo ntatekerezaga kubona ikibanza ahantu nk'aha ngaha nkacyubaka ubu nkaba maze kugira n'abana bata- bageze muri segonderi nkaba mbona uburyo nabigisha n'aho guhinga hagiye hiyongera nta butaka nari mfite kuko ninjiye muri iyi koperative maze kubaka ariko nkiri umusore nta bundi bushobozi mfite bwo kwibeshyaho ariko uyu munsi wa none maze kubona ubutaka bwo guhingaho nubwo butaragira ku rugero wenda nifuza ariko ndahinga nkeza kuko niba mfite ubushobozi bwo kuba nakweza yenda toni y'ibigori ishobora no kurenga nkaba mfite ubushobozi bwo guhinga ibinyomoro iyo ibinyomoro byeze mu cyumweru mu byumweru nka bibiri nshobora kuba nabona toni y'ibinyomoro nkayijyana ku isoko nkabona amafaranga ibyo nkumva bimfashije nkumva mu kuri ibitekerezo twahurije hamwe byaratumije nanjye nzamuka none ubu bimwe wavuze byo kugereranya ndiba gukoresha urugendo rw'amezi atandatu n'ibirenge none buno urugendo rw'iminota mirongo itatu ni ugutega moto muri byose usanga hari ibintu byahindutse bidashoboka ku- ku- kugereranyika naho buriya twari turi mu buzima bubi cyane cyane aho umuntu akora urugendo rw'umwaka noneho utanazi niyuje aho nka- hari nk'abavuye kamina n'amaguru badusanga bari bazanye na mudacumura badusanze i masisi ahantu bita kibuwa bakoze urugendo rw'umwaka n'igice ruri kurenga n'amaguru umuntu ahaba ari umusore w'ibiro mirongo inani agasigarana ibiro nka mirongo itanu kubera urugendo rwamuriye mbese nta n'uwabona uburyo bwo gushima leta y'u rwanda aho ifata abantu bahoze bayirwanya bakongera bakabana neza ubu ni uko mwasanze tutari tutari kumwe twateranye urebye ukuntu tuba tubanye ntiwamenya ko umwe yavuye muri fudere undi muri rdf usanga turi abavandimwe abaturage turi kumwe ugasanga nta kibazo kirimo twese ntawikebakeba undi Eh, hari itandukaniro cyane cyane ku buzima bwo mu ishyamba se bugengwa n'amategeko buri mu ishyamba nta poroje ntaki nk'aho ngaho navuye nahavuye nta mwana ngira nkava mfite ubumuga ubu mfite umwana wiga muri segonderi mu wa mbere nishurira amafaranga muri enterina abana banjye bariga eh, ubu ni ubuzima bwiza ndaryama ngasinzira eh, ntacyo nta hantu nta hantu bwahurira n'ubwo mu ishyamba uri- mu ishyamba uba utegereje ko umunsi umunsi ku munsi ushobora gupfa koperative abajyana n'igihe imaze kugura imodoka ifite agaciro ka miliyoni hafi mirongo ine ibafasha kugeza umusaruro wabo ku isoko ifite n'inzu itaruzura neza yo guhunikamo no kumisha umusaruro w'ibigori kugira ngo bigemurwe ku isoko bifite ubuziranenge bwifuzwa ifite kandi ihema ryabugenewe rikoresha imirasire y'izuba ribasha kumisha toni nibura eshatu z'ibigori mu masaha abiri yonyine bafite umukozi woherejwe n'ihuriro ry'urubyiruko rukora ubuhinzi akaba ari we uberekera uko bahinga kinyamwuga no gufata neza umusaruro nk'uko mubizi mu rwanda uyu munsi dufite ikibazo kigendanye n'uruhumbu akaba ariyo mpamvu cyane cyane ndi hano kuko mwabibonye muri sitoke wenda ibigori mwahasanze nimba witegereje mu mifuka wabashije kurebamo ubona ibigori birimo byose ni umweru akaba ariyo mpamvu buri munyamuryango wese aba agomba kubona amahugurwa y'uburyo azafata neza umusaruro kugira ngo ugere ku isoko ufite bwa buziranenge dushaka mu bwiza ndetse no mu bwinshi koperative yo icyo tuba turi hano ni ugufasha koperative kubona amasoko yaguye kuko ikibazo cyo kugurisha mu bamamyi umumamyi wo kugurirwa uko ashaka kuko akenshi udafite isoko akwereka ko nta handi uzabijyana nko kwanika ibigori baba barabonye amahugurwa gufata neza umusaruro umuturage akamenya ngo nzasarura iki gihe nzanika gutya ibi kigori cyeze kiba gifite ibi bimenyetso ibyo akaba abizi urumva ku mahugurwa nta kibazo baba bafite noneho bakongera bagashishikarizwa kwanika mu mahangari noneho nk'ibigori cyane kuko ni nibyo bahinga cyane urebye muri rusange abanyamuryango b'iyi koperative baba babaye abasirikare cyangwa batarigeze bagikora bahamya ko imibanire yabo ari myiza n'abandi buri munyamuryango avuga ko hari intambwe ishimishije amaze gutera kubera guhuriza imbaraga muri koperative bafite intumbero yo gushinga uruganda ruciriritse rukora ifu ya kawunga ruzajya rutunganya umusaruro wabo bakaba banagura n'uw'abaturage babakikije turunguka ariko tuba dushaka inyungu irenzeho kuyo tubona nk'uko twababwiye tuti dushaka kugera kure tuba dushaka inyungu irenze cyane ko ubu ngubu turi muri gahunda yo kuba twagira uruganda rw'ubu ibi bigora aho kubigemura hirya tukaba twabibyaza mu kabunga kuko tumaze kumenya tekiniki zo kugira ngo tubone umusaruro uhagije nsoje nshimira abayobozi n'abanyamuryango ba koperative abajyana n'igihe twaganiriye namwe abaduteze amatwi ndabashimiye nitwa claude ganza munyamagana iyi ni ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu mugambi wo guha ijambo abakunzi b'ijwi ry'amerika uyu munsi turanyarukira mu bushinwa reka mpa ijambo mugenzi wacu eugenie mukankusi inshuti z'ijwi ry'amerika mbanje kubasuhuza ubuheruka twabagejejeho ikiganiro twagiranye n'uhagarariye best world link group mu rwanda ikora ibikorwa byo kwamamaza ikanafasha abanyeshuri bifuza kujya kwiga mu mahanga uyu munsi twabatumiriye umwe muri abo banyeshuri ni mugisha jean claude yiga mu gihugu cy'ubushinwa twakire rero umutumirwa wacu ku ijwi ry'amerika jean claude mugisha urakoze cyane kutubonera aka kanya kugira ngo tuganire murakoze cyane namwe twuma aka kanya kugira ngo tuganire ese umaze igihe kingana iki wiga mu bushinwa wiga iki maze umwaka n'igice niga mu bushinwa niga mechanical engineering watubwira se muri make ugitangira gushakisha uburyo bwo kujya kwiga mu bushinwa wabyifashemo gute uhagarariye best world link group yatubwiye ko uri mu bo yafashije wabyifashemo gute
nshaka kujya kwiga mu bushinwa nabajije bagenzi banjye bariyo bambwira ko bakoranye na best world link hanyuma nanjye ngewe ndabareba baramfasha byarakoroheye wabigenje ute kugira ngo byihute niba byarihuse cyangwa se niba hari n'ingorane wagiriyemo urebye ngewe byaranyoroheye cyane nta kazi kenshi byansabye byose barabikoze neza nk'uko bari babinyemereye icyo bagusabye ni iki
icyo bansabye ni dokimenti zisabwa n'amashuri bakorana nayo urebye nibyo nta kindi bansabye no kubabwira icyo nifuza kwiga ubundi akazi akandi kazi kose gasigaye nibo bagakoze ubwo byabafashe nk'igihe kingana iki kuva ubisabye wegereye best world link group noneho hagati yo gusaba no kwemererwa cyangwa se kugira ngo bicemo byafashe igihe kingana iki byarihuse cyane kuko amashuri bakorana nayo baba bafitanye amasezerano ntabwo byarengeje ukwezi n'igice ibyanjye byose byari byamaze gutungana ndumva byarihuse ubwo ni ukuvuga ko wowe wari waramaze kwitegura warashyize hamwe ibikenewe uretse izo dokima wari waranabashije no kureba amafaranga uzakoresha cyangwa se n'ubundi buryo uzakoresha kugira ngo bigufashe mu kwiga yego umunsi ku munsi uko application igenda bagenda bakumenyesha bagiye bambwira aho bigiye bigeze bakambwira ibyo ntegura inzira yose urebye bayinyoboyemo
nk'ubwo se ugiye kujya mu bushinwa barakubwiye bati teganya iki nta bintu byinshi nateganyije urebye kuko ibintu byinshi n'ubundi ni naho biba biva ikintu cyonyine nateganyije nyine ni ukubukinga iyo tike y'urugendo ni ibyo muri make
mu byerekeranye se no gushaka nk'imyenda ukurikije ubushyuhe n'ubukonje igihugu cy'ubushinwa ntabwo kimeze nk'u rwanda byo wabigenje gute ibyo ngibyo bitewe n'aho bari bankoreye bari banteguje bambwira igihe cy'umwaka uko biba bimeze nagiyeyo hashyushye ntabwo nari nkeneye ibintu bishyushye cyane ntabwo byangoye ibyo ngibyo ibijyanye n'imyambarire uko hagiye hakonje niko nanjye nagiye ngura imyenda nkurikije uko ikirere kimeze nuko umaze kugera mu bushinwa si ubwo nk'ikintu ikintu cya mbere cyagutonze cyangwa se ikintu cyagutunguye wasangiza abakunzi b'ijwi rya amerika ni nk'iki mu by'ukuri ngewe nta kintu cyangoye nsanzwe nkunda avantire cyane kubona umuco mushya ibintu bishya ngewe narabikunze cyane nta cyangoye mu by'ukuri
ku bijyanye se n'ururimi cyangwa se urebye hirya no hino ukabona baravuga ngo ukunda avanture ariko ukareba hirya no hino mu ishuri ugasanga abantu mutaziranye mu gihugu cy'amahanga byo wabyakiriye ute
birumvikana ururimi rubanza kuba ikibazo mu minsi ya mbere ariko gahoro gahoro ugenda umenyera ukagenda umenyera nyine n'abantu baturutse hirya no hino ku isi mukagenda muba inshuti gahoro gahoro urebye ntabwo ku bwanjye ntabwo nabyita ko ari ikibazo ahubwo nibyo n'ubundi nagiye nshaka nshaka kureba ibyo byose hari abandi banyeshuri b'abanyarwanda wasanzeyo bari bakigayo watubwiye ko hari abari baragiyeyo wabajije mbere yo kugenda hari abo wasanze ku buryo mwaba barabashije kukumenyereza bakagutoza kuba muri kiriya gihugu cy'ubushinwa yego baramfashije cyane bampaye kontakiti z'abandi bafashije mbere baranyakira niyo mpamvu urebye bitanangoye cyane kuko bakomeza kugenda bagufasha kuva application itangiye kugeza ugezeyo baragufasha cyane rwose ku byerekeranye se n'amasomo byo byifashe gute eh, muri ibyo bya engineering bimeze gute ku byerekeranye n'amasomo bimeze neza cyane kuko abashinwa n'ubundi ibijyanye na engineering nicyo kintu bazwiho muri aka kanya nibyo bintu bashoboye cyane ni nacyo cyatumye nifuza kujyayo amasomo aragenda amasitaje barayadushakira uh, amapatayimu mu nganda hirya no hino n'amafaranga agenda aboneka gahoro gahoro Mhm. Ah, iyo mugiye gukora hari n'igihe ushobora kugenda aho wimenyereza akazi cyangwa se witoza bakaba baguhemba cyane rwose Ah, none u rwanda rwitezeho iki rero ku bijyanye n'ibi bya engineering ibyo uzakora utashye ni ibiki
u rwanda rwakwitega ku muntu wabashije kwiga mu bushinwa ibijyanye na engineering impinduka nyinshi kuko iterambere ryabo riri hejuru rwose baradusize iyo wize ahangaha ubasha kumenya ibintu byinshi ibintu bigezweho tekinoloji igezweho inganda zigezweho yeah.
Mm, abashinwa rero ugiye kubatwara akazi bajyaga bubaka imihanda amateme
icyizere kujyayo ntari muri sibo ariko abo mu nganda ndabatwara akazi da ndabatwara Eh, ntabwo ari bo bonyine bashoboye n'abanyarwanda barashoboye cyane rwose wahawe amahirwe nk'ayabo ukigana nabo ukagerayo ukareba ukuntu ibintu bimeze ntabwo ari bo bonyine bashoboye n'abanyarwanda barashoboye Mm. hanyuma se hari akabazo nyankunda kwibaza mu bajya aho ngaho mu bushinwa hari abakobwa wasanzemo cyangwa se niyo baba ari n'abamama ariko nk'abantu b'igitsina gore wasangizeyo nabo baratangiye kwiga Mm, barahari cyane barahari cyane rwose gusa muri engineering usanga atari benshi nko nko muri amasomo ajyanye na business ariko barahari nabo barahari cyane Mm. Ah, urebye se ubona engineering nabo bayishobora
bayishobora kuko barahari benshi nabo bayikora Mhm. Eh, n- noneho ubwo inama waha nk'umuntu w'umunyeshuri wagize igitekerezo ngo abe yakwitegura u- bashake amahirwe niba yifuza kujya kwiga mu mahanga inama wamuha ni izihe inama ni aho umuntu wifuza kwiga mu mahanga ni ukwegera aba bantu babimenyereye nka besi wodirengi bakaba bamufasha kuko urugendo rurakorohera nta nta mvune uhura nazo nyinshi akazi kose kaba ari akabo muri make Eh, nibwire ko ubwo nta n'icyo bagombye gutinya kuko uravuze uti umuntu ariga ariko n'udufaranga dushobora kuboneka mu gihe umuntu arimo yiga ukabasha nko kuba wakwirihira ntabwo utegereza ku- ku bagira neza cyangwa se ku babyeyi cyangwa n'undi muntu wese wagombaga kugufasha kugira ngo wishyure amafaranga y'ishuri cyangwa se nago- ubone nagutunga cyane rwose utuzi tugenda tuboneka gahoro gahoro nta mpungenge bakwiye kubigiraho ibyo ngibyo muri make Mhm. muri rusange noneho nk'abakobwa wabagira inama ki badukurikiye muri iki kiganiro nabo baba bifuza kujya kwiga ah, haba mu bushinwa cyangwa se no mu kindi gihugu nk'uko wari uvuze uti nabagira inama zo ku- kwegera best world link group kugira ngo nabo babafashe ikindi wababwira ni iki ikindi nababwira ni uko batinyuka cyane cyane ugeze aho urabibona usanga abakobwa bari ku rwego rwo hejuru cyane usanga abarimu benshi ari abagore bigisha mekaniko usanga ari abadogiteri ari abaporofeseri b'abagore kandi babizi ku rwego rwo hejuru rwose rero inama nabagira ni ugutinyuka nabo barashoboye Mm, niyo nama nabagira Ye. niba hari ikindi wumva wifuza kubwira abakurikira radiyo ijwi rya amerika tutabashije kugeraho kandi wumva cyabafasha eh, kuko wowe wagize n'amahirwe yo kuba uri hanze ukajya mu bushinwa abantu ahantu hari igihugu cy'abantu bakora cyane ni iki wababwira niba hari icyo akajambo ka nyuma wakwifuza kubabwira dusoza iki kiganiro ikintu nababwira ni ugukunda umurimo nk'uko umaze kubivuga aha nyine barakora cyane kandi ubona ko biteza imbere ku kubwo gukunda umurimo niyo nama nagira abantu muri rusange mugisha jean claude umunyeshuri mu gihugu cy'ubushinwa ndagushimiye cyane ndabashimira cyane namwe ye ntitwatandukana ntabashimiye namwe inshuti twari kumwe kuba mwahisemo kuba hamwe natwe muri uyu mwanya abandi namwe mwifuza kutuganirira ku bintu bitandukanye muzatubwire tuzabaha ijambo radiyo yanyu ijwi ry'amerika irabazirikana kandi yabageneye umwanya mu biganiro byayo mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi murakarama mukomeze kandi kugira ibihe byiza amahoro iwanyu no mu banyu
banywanyi b'ijwi ry'amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc naho ku bakunzi eh, b'umupira w'amaguru eh, ku bakurikirana eh, shampiyona y'umupira w'amaguru ku rwego rwa diviziyo ya mbere mu bwongereza bita epr mu congereza tubamenyesha ko isezon yarangiye eh, y'uwu mwaka Uh, ikaba irangiranye n'intsinzi uh, y'igikombe c'umugwi manchester city manchester city mu nkino zabaye uno munsi manchester city yatsinze eh, Bra- brighton ibitsindo bine eh, kuri kimwe arsenal yatsinze burnley ibitsindo bitatu kuri kimwe Eh, crystal palace yatsinze bournemouth ibitsindo bitanu kuri bitatu newcastle united yatsinze fulham ibitsindo bine ku busa leicester na chelsea byarangije urukino bifise ubusa ku bundi liverpool yatsinze wolves ibitsindo bibiri ku busa manchester united yatsinzwe na cardiff ibitsindo bibiri ku busa southampton na hatsfield uh, byarangije bifise uru- eh, urukino bifise igitsindo ku kindi tottenham na everton eh, byarangije urukino bifise ibitsindo bibiri kuri bibiri mu gihe west ham yatsinze watford ibitsindo bine eh, kuri kimwe rero umugwi eh, manchester city eh, umenyerezwa na pep guardiola niwo utsinze eh, igikombe ca epl ca shampiyona y'ubwongereza inshuro eh, zibiri wikurikiranya no mu mwaka uheze muri saison iheze niwo wari watsinze Eh, iyo ntsinzi rero yagiye gushika ku rukino rwa nyuma kuko eh, umugwi eh, liverpool eh, warahiganywe nayo bikomeye cyane wari inyuma inota rimwe eh, rero ntiwashoboye gutsinda liverpool ntiyashoboye gutsinda i- ico gikombe ca epl kubera irangije urukino naho yatsinze uno munsi iri inota rimwe inyuma ya manchester city ku bakunzi rero ba manchester city eh, tubifurije eh, kugira ibihe byiza eh, n'umunezero mwiza eh, kuri ekipe yanyu ukuntu rero byarangiye imigwi izoja eh, mu nkino z'igikombe c'imigwi yaba iya mbere mu karere k'iburaya mu bwongereza ni manchester city yarangije n'amanota mirongo icenda n'umunani mu kibanza ca mbere liverpool iza mu kibanza ca kabiri n'amanota mirongo icenda n'indwi eh, chelsea iza mu kibanza ca gatatu n'amanota mirongo irindwi n'abiri mu gihe tottenham iza mu kibanza ca kane n'amanota mirongo irindwi na rimwe muri europa league eh, ni arsenal iri mu kibanza ca gatanu eh, manchester united eh, iri mu kibanza ca gatandatu Eh, rero eh, ku bakunzi rero b'umupira w'amaguru nuko ibintu vyifashe no kuzorindira muri saison ikurikira mu mwaka uza umuntu akaraba ko mu migwi itashoboye eh, kuhashika izoshobora kugira ico yimariye mu kurindira rero eh, iyo shampiyona mu bwongereza nk'uko mpejeje kubibabwarira ikaba yarangiye ikaba yarangiranye n'iyo ntsinzi y'umugwi manchester city ahandi bimaze kumenyekana eh, mu mashampiyona yandi imigwi izaratsindiye eh, igikombe muri shampiyona zabo ni mu mu gihugu cya Espagne aho ari umugwi eh, Barcelona watwaye igikombe eh, ca eh, ligue yabo champion eh, shampiyona yo mu muri Espagne naho mu Bufaransa ni umugwi Paris Saint-Germain Uh, rero amakuru rero twari ko tubabwira yaraya rero y'inkino no kurangira kwa saison mu bwongereza mugira ibihe byiza uh, mubandanya mudukurikirana kuri radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu